iyi ni radiyo ijwi ry'amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe ni umwanya w'amakuru yerekeye uburundi ikaze mwese kuri radiyo yanyu
ubonye yindi ikindi gihugu gishobora kukwakira ugashanjamiriye tuba ntacyo bitwaye iburayi cyane cyane muri canke etazini turumva neza yuko ba- bashoboye kubyemera kudutwara mu bihugu byo hanze abana bashobora kwiga neza turumva rero ko iyo ngingo ibaye nziza baka- bagafata ingingo yo kutujyana mu bihugu byo hanze mugabo utavuga igihugu cya kongo cyangwa muri afurika abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuga uko bakiriye icyemezo cy'u rwanda cyo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo igitero cya grenade ku murwa mukuru w'intara ya kirundo mu burundi turaza kuzigarukaho mu kanya ku buryo burambuye ni kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutujyaho mukoresheje imeri yacu radiyo yacu arobaze gmail akadomo com radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tujya mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko twari tubibwiye mu kanya guverinoma y'u rwanda yatangaje ko igiye gutangira gukorana n'abafatanyabikorwa mu muryango mpuzamahanga hagamijwe gushaka uburyo bunoze bwo kwimurira impunzi z'abarundi mu kindi gihugu ibi bije nyuma y'ibirego byinshi bishinja leta y'u rwanda kugira uruhare mu mutekano muke uboneka mu gihugu cy'u burundi muri iki gihe ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ni asumuta kabuye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u rwanda riravuga ko ubu guverinoma y'u rwanda yatangiye kuvuga n'abafatanyabikorwa n'ibindi bihugu mu kureba uko impunzi z'abarundi ziri mu rwanda zakwimurirwa mu bindi bihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo yatangaje ko ibi bizakuraho urwikekwe hagati y'u rwanda n'u burundi nk'ibihugu by'ibituranyi nk'uko iri tangazo rikomeza ribivuga minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagize ati kutabona kimwe umuzi w'ibibazo by'u Burundi hamwe no gukomeza guhunga kw'abarundi biteye inkeke birateza abahunga ibyago biturutse iwabo aho bakomotse ndetse bikanabangamira gushakwa kw'ibisubizo bya politiki minisitiri mushikiwabo muri iryo tangazo yakomeje agira ati ku ruhande rw'u rwanda ntitwakwihanganira gukomeza kubona ingaruka z'umutekano muke ziterwa n'imvururu zabaye mu burundi ndetse no kutumvikana mu mibanire yacu n'amahanga yavuze ko mu mezi make ashize u rwanda rwasabye abafatanyabikorwa barimo imiryango mpuzamahanga kwakira abarundi baba mu nkambi no mu mijyi mu rwanda ariko ngo ntawe uratanga igisubizo kandi ibibazo bya politike mu burundi nabyo bikaba bikomeje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ruze mushikiwabo yavuze ko u rwanda rukurikiza inshingano zarwo mu kurinda no kwita ku mpunzi ariko ngo ikigaragara mu karere k'ibiyaga bigari ni uko kuguma kw'impunzi mu gihugu cyegeranye n'icyo zaturutsemo bigira ingaruka zigaragara ku mpande zombi iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho mu ntangiriro z'iki cyumweru minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo ubwo yari imbere y'abasenateri yababwiye ko u rwanda ntaho ruhuriye n'ibirimo kubera i burundi ko ikibazo ari impunzi z'abarundi u rwanda rwakiriye kandi ko u rwanda rutazatererana abarundi bahunze twebwe nk'u rwanda rero ku buryo bw'umwihariko eh, abarundi ni bene wacu nta kuntu burundi bwagira ibibazo abarundi ntibahungire mu rwanda kuko eh, barahisanga ni ni iwabo dusangiye byinshi Ah, mu by'ukuri ikibazo ki- gihari kigaragara ni uko mu barundi bahungiye mu rwanda barenze ibihumbi mirongo irindwi na bitanu kuri iki gihe ndetse eh, nk'uko nabivuze kuva rero hari icyo kibazo cy'uko abarundi bahungira mu rwanda hagomba kuba ibibazo kuko akenshi abahunga igihugu ni ababa bafitanye ikibazo n'icyo gihugu cyangwa se n'ubuyobozi iki cyemezo cyabaye nk'igitungura impunzi z'abarundi ziri mu rwanda kuri bamwe bagifashe neza mu gihe baba bavanywe mu rwanda ariko bakimurirwa mu bihugu biri ku mugabane w'i burayi na amerika ku bandi basanga iki cyemezo cyabatunguye aba ni bamwe twaganiriye bahungiye mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba icyo cyemezo ni cyiza biramutse bibaye ngombwa kuko deja uri aha ngaha ubonye yindi ikindi gihugu gishobora kukwakira ugashanjamiriye tuba ntacyo bitwaye iburayi cyane cyane muri canke etazini turumva neza yuko ba- bashoboye kubyemera kudutwara mu bihugu byo hanze abana bashobora kwiga neza turumva rero ko iyo ngingo ibaye nziza baka- bagafata ingingo yo kutujyana mu bihugu byo hanze mugabo utavuga igihugu cya kongo cyangwa muri afurika mugabo ibihugu by'uburayi cyangwa amerika cyangwa canada australia turumva ko ari amahoro I- iyo mpamvu bafashe ico gico batuma badutwara ahandi hantu kure nuko imyene biradutunguye kuba babi- babifashe uko nyene impunzi burya nti- ntishobora guharira ngo ngo ivuge ngo simva aha canke singenda Eh, ico bazofasha cose kibereye ni ciza gusa nyene u rwanda nuko rwadufashe neza kandi rwatwakiriye neza Bi- biragoye ku ahantu wari- waramaze kumenyera biragoye cane ariko nyene nk'impunzi ntitwavyanka iki cyemezo kije nyuma y'aho mu minsi ishize hasohokeye amaraporo ashinja leta y'u rwanda guha imyitozo impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ngo zijye gukuraho ubutegetsi bwa perezida pierre inkuru nziza harimo raporo yakozwe n'impuguke za loni ndetse n'iherutse gusohorwa na leta zunze ubumwe za amerika ishinja u rwanda gukora ibihungabanya umutekano w'u burundi ibi birego byose leta y'u rwanda ntiyahwemye kubihakana u rwanda rucumbikiye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu zatangiye kwinjira mu gihugu ku bwinshi kuva muri mata bibiri na cumi na gatanu ubwo perezida pierre nkurunziza yatangazaga ko aziyamamaza kongera kuyobora uburundi ndetse akaza gutorerwa uwo mwanya asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze cyane kuri iyi nkuru aya makuru yerekeye impunzi z'abarundi ni icyemezo cy'u rwanda cyo gushaka uburyo zakwimurirwa ahandi turaza kuyagarukaho mu makuru yacu ataha dusubire mu burundi abantu batanu baraye bakomerekejwe na grenade yatewe muri karitsiye ya murama mu murwa mukuru w'intara ya kirundo muri bo batatu bakomeretse cyane baracyavurirwa mu bitaro byo mu kirundo musitanteri wa komine kirundo avuga ko amaperereza ya mbere yerekana ko ubwo bugome bushobora kuba bushingiye ku makimbirane yo mu muryango asaba abanyagihugu kwikuraho intwaro ku bazitunze batazifitiye uruhushya muri ayo maperereza kuri grenade igipolisi cyaraye gihagaritse abantu bagera kuri batanu ni inkuru y'umunyamakuru jean bosco ndarurinze ku bunywero harimo n'uburiro aho bita resitora iwacu niho haraye hatewe grenade ni muri karitiye ya murama neza na neza hepfo y'ibiro bya komine kirundo ku ibarabara rigana muri komine ya bugabira nyine ubwo bunywero ari mu bacitse ku icumu aratubwira uko byagenze muze tuba twicanye n'umutama yitwa mvuye kure tukaba twari kumwe nanjye nicaye iruhande yiwe tukaba twari kumwe n'uwitwa valesi tukaba twari kumwe n'abadamu babiri aho hari sangara hari saa mbiri niho tu- twa donko mpaguruka mpagurutsa ntuze valesi kugira ngo tugende kubonanira mu nzu mm? wa mutama tumusiga iruhande aho yari yicaye dushitse ku muryango twumva akantu gaturitse twumvise akantu gaturitse turakema ko yoba ari grenade kubera twari dusanzwe tubimenyereye nako guca tuyiruka mu nzu turutse mu nzu abadamu nabo bagira ubwoba nabo bashobora kwiruka mu nzu bacumba bakibona umuco w'iyo grenade Ca tuja gukusha mu nzu muba mutama nawe kubera mugaye aradukurikirana turamukwega arashika muguru urumva ibyo byabaye umwanya mutoyi igipolisi cyaratabajwe muri ako kanya kiranahashika turamara umwanya twumva umuntu aborogera inyuma dutabaza tuba tubabanza turarindira kugira twumvirize turumva- ntitwite mu bindi kuko turasho- urashobora gusanga ashobora gutera iyindi mu nyuma tubanza kurindira hama haciye akanya tuca turasohoka tuja kuraba barese acarahuruza polisi kiraza ntacibona gusohoka tuca dusanga abakomeretse ni ba- batanu Eh, nuko byagenze mu nyuma y'igipolisi cyacu caciye kiza kirabipfa kiwa kibajana kwa muganga nuko byagenze ibikurikira ntabyo turamenya ubu umukenyezi yari kacururiza iruhande y'ahatewe avuga ko bagize ubwoba bibaza ko kwirundo yoba igiye kumera nka bujumbura ku bijyanye n'umutekano akoba gusa twagiye tutatewe natwe twahora tubyumva i bujumbura none bishitse no ngaho murambahemu no kujya se twariye byose twataye gusa turataha ca turakubita inzugi turirirwa turataha Eh, dusaba nyene yuko byo kubahirizwa ntagire urusura kudutera amagerenade urabye ko hakomereye uwo bashaka se bo ba- bishe Barashe- bateye urumva bateye ibyo muhungu adandariza hajya si nabo baronderaga bavuga ngo barondera ngo mvuye kure sitani misago musitanteri wa komine kirundo avuga ko ubwo bubisha bushobora kuba bufise imizi ku matati y'amatongo iyo grenade imaze guterwa nta minota ishika itanu yahaciye ntarahashika tubiravye turi kumwe n'abajejwe in- turi kumwe n'abajejwe umutekano abajejwe ubutungane ababenegihugu n'intwaro nyene nk'uko twazisanzwe dukorana mu nyabuni tubiravye tubona yuko uwo mugizi wa nabi atari umugizi wa nabi nk'uko abantu benshi bakurya bivuga ko bijyanye n'ibya politiki nk'ibikorwa hirya no hino tubibaza yuko ari ibijyanye n'ingorane bafitaniye mu miryango cyane cyane ibijyanye n'amatongo iyo grenade yarayitewe ije ikurikira iyindi yaheruka gutegwa mu kwezi guheze ku mutumba wa kavomo muri komine ya kirundo nyene ihitana ubuzima bw'umukenyezi ikomeretsa umugabo wiwe kuri ivyo musitanteri wa komine kirundo aratekerera impanuro abarongoye jewe ico nohanura abenegihugu turongoye twohanura yuko eh, bovavanura no gutunga ibigwanisho bicira umuriro kuko na cane cane barazi yuko ibigwanisho bicira umuriro uwibaza yuko akibitsa akibikiye umwasi wiwe nawe nyene aravye nabi bishobora kumuhitana ikindi nobahanura nuko bokwa- bokomeza amakomite y'umutekano kugira ngo ahantu hakoraniye abantu benshi bamenye yuko nabo nyene bagiye hamwe bashobora kwicungira umutekano wabo abantu batanu nibo baraye bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza muri bo harimwo n'umwana w'umutama ari mu bakomeretse ari nawe yiketswe cyane kubera amatati bari basanzwe bafitaniye na se no muri iki gitondo icegera ca komiseri arongoye igipolisi mu karere k'uburaruko mu bijanye n'umutekano hagati mu gihugu yari aharaye hatewe iyo grenade mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu burundi kuri iyi tariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abana bakoreshwa mu ntambara abo bita les enfants soldats mu rurimi rw'igifaransa umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nziko banyanka aratubwira uko bamwe mu bana bakoreshejwe mu ntambara zabaye mu burundi bakiri batoya baturuka mu ntara ya kibitoki babayeho evariste nziko banyanka ndikumana edison ni umwe mu bana batwawe ku rugamba bakiri bato aturuka muri komine mabayi yasubijwe mu buzima busanzwe ava mu muhari paripewute fenere wagwanya leta avuga ko yagiye ku rugamba afite imyaka cumi n'itanu asubizwa mu buzima busanzwe afite imyaka cumi n'indwi arashima ingene abayeho agereranije n'ingene yari ku rugamba ndikumana edizo ubu akora akazi ko gucungera inyubakwa z'amashyirahamwe gardenage mu gifaransa kandi arabayeho mba maze kuvayo narabayeho mu buzima bubi ariko maze kubaho mu buzima bubi byaragezeho ndiyungunganya nja mu- muri vigile ubu niko kazi nkora mbo ego mvayo n'ubungubu ukuntu mbona ubu akarusho kare uko nkiriyo nari mu buzima bubi ariko ngo ndabona ko vrema nisoba nta ngorane turabanye neza n'abanyagihugu harenimana gaston nawe twamusanze ku ishuri ryisumbuye ry'abigenga riri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ari naho avuka yiga mu mwaka w'icumi na gatatu yari yagiye ku rugamba afite imyaka cumi n'indwi yiga mu mwaka w'umunani ubu arashinga intahe ko yari yataye umwanya kuko atacu yakwiye ku rugamba asaba urwaruka rukiri ruto kudahendwa ubuzima bw'ishuri je mbona bwifashe neza kuko kuva ico gihe n'ubu ndicari ku ishuri niga neza nta ngorane nawe ntoya ifise kandi urabona yuko ngomba mpeze imanite generale ndindire bikunze nje kuri kaminuza bo ico nobasaba abo twari kumwe muri ico gihe batarose amahirwe nobasaba yuko vrema boreka ibintu vy'amarigara bakaja mu bikorwa vy'iterambere bakikenura bakiteza imbere ejo imbere hakazoba heza kuri bo eka no mu mashyirahamwe y'abasubijwe mu buzima busanzwe aho mu ntara ya cibitoke babona ko atagwaruka rwuje mu byo baciyemwo sayimana deo arongoye abasubijwe mu buzima busanzwe mu rugombo avuga ko bama hafi y'urwaruka baruha impanuro kugira ntiruhendwe twebwe iyo duhuriye ku bikorwa tubahanura kumenyera gukoresha amaboko kumenyera gutungwa n'amaboko imana yabahaye n'ubwenge mu ntumbero yo kwirinda abo bose boza bagomba gufatira ku bukene cyangwa ku bibazo bafise kugira ngo basubize mu ntambara ni muri iyo ntumbero rero tubama hafi biciye mu ishyirahamwe turongoye turabahanura tukabereka ko kahise gategura kazoza na musitanteri wa komine rugombo yunganira abarongoye abahoze ku rugamba ubu basubijwe mu buzima busanzwe kaderi beatrice asaba urwaruka kutumviriza abaruta mu manga kuko ataco ruheza ngo rwunguke nta mwana yokumva uwuje amubwira ibintu nk'ibyo ngo abyumve nivyo gutera ivyatsi ko biba bikabatesha intumbero bikabatesha amashure bikabatesha ibindi bikorwa bokoze byo kwiteza imbere no gutegura akazoza kabo si byiza rero ko babijamwo impanuro nk'izo nizo twubaha kandi nizo twakomeje dutanga abantu twarabagiyemo turabagirisha inama muri rusange bakumva neza ko intambara atari nziza mu myaka yaheze twarayibonye ntishobora gusubira kutugarukamo ku igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu rishitse muri kino gihe mu burundi havugwa abitwaje ibigwanisho mu muhari libejene uharanira agateka k'abana mu burundi barafise ubwoba ko urwaruka rw'abarundi rushobora gusubira gukoreshwa mu ntambara bafatiye ku bihe vya politiki uburundi burimwo ivyo bivugwa na celestin ndayisaba ahagarariye vy'imfatakibanza ishirahamwe libejene ico twashaka kuvuga gikomeye nuko twashaka kubanza gushimira leta zunze ubumwe za amerika nkuko zabishikirije yuko mu gihugu c'u rwanda abana bari mu kambi y'impunzi basanzwe bariko barategurwa mu bikorwa vy'intambara nino bikagaragara yuko abana abanyepolitike baba bafashe nk'abagwanyi bakabashe mu bikorwa by'intambara nubwo babukomeye cyane rwose kubera eh, nk'ishamwe libejene turamaze igihe tubibona yuko ubunye mu bikorwa by'intambara n'ubu hagaragaramwo abana cyane nigiki musaba none kwaba uruhande urucangira uriya rufise uruhara muri ivyo bintu twebwe ico dusaba kinini nuko umuntu wese azi yuko ariko arakoresha abana mu bikorwa by'intambara twashaka kumwibutsa yuko ibikorwa nk'ivyo bihanwa n'amategeko ishami rya onu unicef ryitaho abana ku isi ku rubuga ngurukanabumenyi rwatangaje muri bibiri na gatandatu ko abana b'abarundi basubijwe mu buzima busanzwe bagera ku bihumbi bitatu n'amajana atatu aho ni nyuma y'aho umuhari parapiote fnr utereye igikumu na leta y'uburundi ku masezerano burundi yo guhagarika intambara mu cibitoki ca rugombo evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste urakoze cyane kuri iyi nkuru nshuti mwese muracyumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ibirego bikomeje kwiyongera bivuga ko u rwanda ruha imyitozo ya gisirikare abarundi b'impunzi kugira ngo bazajye gutera igihugu cyabo mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika impuguke mu bya gisirikare n'umutekano generali kayumba nyamwasa arasobanura ko koko impunzi zishobora gufata intwaro ariko gusa iyo imishyikirano yananiranye ni mu kiganiro muri isanga mwateguriwe umunsi na thomas kamirindi utese ubundi impunzi zishobora kwinjira mu gisirikare icyo nakubwira ubusanzwe impunzi kugira ngo ubuhunzi burangire kenshi binyura mu nzira y'imishyikirano igihe ari amaleta yenda yumvikana kandi ubutegetsi bw'impunzi zahungiyemo bwumva neza ko buri munyagihugu afite uburenganzira ariko igihe ibyo binaniranye kenshi na kenshi ubundi impunzi zishobora gufata imbunda kugira ngo zisubire mu gihugu cyabo kuko aribwo buryo bwonyine buba busigaye iyo imishyikirano yananiranye nk'uko umaze kubivuga rero muri mirongo icyenda kuko abanyarwanda bari barahunze muri mirongo itanu n'icyenda ubwo urumva ko hari hashize imyaka mirongo itatu ibyo by'imishyikirano byari bitakiriho bafata imbunda bararwana ariko ibirimo kubera rero hagati y'u rwanda n'uburundi ubu ngubu n'ibibazo birimo kubera mu burundi n'uko by'abanyarwanda barimo gukora bitandukanye n'ibyo ngibyo byo muri mirongo itanu n'icyenda ubwo rero yenda twakomeza tukavugana ibindi wambaza niko se jenerali kayumba nyamwasa bitandukanye gute kuko ni impunzi ni impunzi oya aho bitandukaniye n'aha leta y'u burundi iravugana n'abari muri opposition n'abayirwanya aho tuvugira ubu ngubu hari imishyikirano irimo kubera y'abatangiye kubera muri uganda nabonye n'ejo bundi muri east african community bavuga ko naho bagomba kuzahahurira ntabwo leta y'uburundi yigeze ibyanga ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo leta y'uburundi wavuga ngo ubu ngubu ngo inzira zose yarazifunze nta kindi gisigaye uretse intambara aho rero niho ubona ko hari ibintu bitandukanye kandi izo mpunzi zo mu burundi ntizirarangiza n'umwaka zinahunze kumva rero ko leta y'uburundi yihutiye kuvuga ngo tugomba kuvugana n'abaturwanya tugashakisha inzira wakavuga uti yenda mwajya muri izo ntambara ari uko ibyo bitariho ariko noneho ugiye no kuvugisha ukuri ubuse wibwira ko impunzi z'abarundi zaba ari ziri muri tanzania n'iziri mu rwanda ziruta impunzi z'abanyarwanda ziri hanze y'u rwanda muri iyi myaka ishize irenga hafi makumyabiri n'indwi kuva muri mirongo icyenda cyane cyane mirongo icyenda na gatanu kugeza n'uyu munsi abanyarwanda barahunga ntabwo rero wajya kuvuga ngo abarundi niba bafite impunzi nyinshi kurusha- kurusha n'abanyarwanda abanyarwanda bari mu buhunzi baruta abarundi bari mu buhunzi jeanette kayumba nyamwasa ntabwo ari ryo jyenyine tuganira ahubwo muraganira n'abandi bantu basanzwe barahamagara noneho tukabashyira hamwe bakabibariza ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo byabo muri urwo rwego dufite christine utegereje kuri telefone christine wiriwe neza mwiriwe neza thomas urakomeye ego murakomeye namwe iryo jwi ko numva ndizi ntabwo ari christine ni christiane noneho watanga ikibazo cyawe cyane eh bari bambwiye ko ari christine ego ndaramukije uwo mutumire Mm.
ego njye na- na- nari nari mfite i- i- i- i- i- icyiyumviro Mhm.
bibaza ko impunzi ziri ngaho eh, z'abarundi ziri mu rwanda Mm.
Eh, bibaza ko ibyo bavuga yuko ngo bariko biga ibintu ngo byo kuza- byo kuza gutera uburundi ndavyibaza nibaza yuko ahubwo barababajwe n'uko babahaye indaro bataciye babirukana Mm.
sinibaza ko ba- ba- ba- ba- bari ngaho ngo bariko bategura ibintu byo kuza gutera uburundi sindavyibaza ni Nimba hari yewe aho as- christiane atubari- ni nam- ni amakungu abivuga avuga ko yatohoje ni aho ngaho dufatira gusa Ego.
eh ega tomasi n'amakungu mm.
A- a- aba aba- aba ba- aba bategetsi bo ngaha mu burundi baragenda bababwira ko ara- ari izo mpunzi ari izo mpunzi zi- ziriko ziriga iyo ntuzi iyo- iyo myimenyerezo kugira zize gutera uburundi ubwo ntabwo byemera ko biriho rero ko batoza aba abantu b'impunzi ntabyo nemera ntabyo nemera ye christiane urakoze urakoze cane noneho duhamagare lionel lionel wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uratangaza iki ego je ndi i kigali mbanza mudamukije umutumire yego arakumva rwose Eh, twe rero ikibazo dufite ibyo bintu bavuga ni ukubesha ntaho byakabaye yuko ahantu bavuga yuko boza gutera igihugu mm.
bakavuga yuko umutekano ukwiye ari mirongo ine n'icyenda ku ijana n'ibice icyenda ku ijana Mhm.
ukabona yuko umutekano uhungabana cyane mu gisagara yego kayanza na kirundo bya n'umupaka n'u rwanda bakahaca abo boja gutera bava mu nkambi bakagishikira ibuye aho numva ko ari ugusuzuguza wa mutekano kandi bavuga ngo bafite abagize umutekano mu gihugu Mhm.
icya kabiri inama zimaze kubaza inyo africaine yego u rwanda rusaba maprobu ko zoza ku mupaka bagacungera yego Umu- umu- u- icegeranyo cy'umukuru w'igihugu cya kabiri cy'umukuru w'igihugu gutore we yabyanze twebwe rero nk'abanya- nk'abanyagihugu b'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda Mm.
bashaka ibihugu bitagira umutekano nk'igihugu cy'ubuganda igihugu cya tanzania aho impunzi zirwa ziriyo impunzi imbonerakure zirava i bujumbura zigaca i kigali zigiye i kampala kwica z'abarundi bakabura ingene bokora abantu ngaha mu rwanda ubwo si u rwanda ru- rurabareka bakagenda ruba rubizi none nta muntu muzi mwatoze ka- nyakubahwa umumenyeshamakuru yishwe mu buganda none woca- woshika i buganda gutake ngaha babura ingene batwica turi ngaha twahungiye turi benshi kandi ndazi n'abawopoze bari mu masosiyete sivile nabonye ngaha i kigali noneho lionel ubwo ngubwo we none mba nakurikiye neza kuri ibi ngibi birebana n'ibi birego by'uko u rwanda rutoza abana b'impunzi b'abarundi urabyemera cyangwa ntubyemera ese hari ikibazo Ntabyo bifiteho nemera.
yego urakoze Ntabyo nemera, cyane si ibyo si ibyo abo bamaze gufata bakavuga ko batumwe na- n'u rwanda n'imbonerakure zijya ahanye zijya gutumbanya umutekano n'imbonerakure zihunga zikaza kubesha zibesha ayo makungu ayo makungu nayo ananiwe yo gutabara agaca ye lionel urakoze cyane saba murakoze noneho twongere duhe ijambo generale kayumba nyamwasa kuri ibi bitekerezo bibiri agira icyo abivugaho generale murakoze thomas ndabumvise numvise ibyo christine avuze n'ibya lionel ndabyumvise birumvikana igihe umuntu ari mu buhunzi agatanga igitekerezo nk'iki kandi umuntu yaraguhaye ubuhunzi ushobora kuba wavuga ibintu nk'ibyo christine kuba avuga ati ariko we ari i bujumbura Eh, okay ari i bujumbura ubwo ngubwo wenda lionel niwe uri mu buhunzi Eh.
avuga ati, "Ibyo ntabwo mbyemera Mm.
kandi ari i bujumbura nabyo birashoboka kuko urumva niba atari umusirikare kandi yenda atazi n'ibyo bintu ukuntu bikorwa ibyo umuntu wabimwemerera ukavuga uti ubwo ni ukuvuga ko atabizi ariko cyane icyo nshaka- icyo nshaka kuvuga ni ikintu kimwe impunzi z'abarundi ntabwo ziri mu rwanda honyine impunzi z'abarundi ziri muri tanzania hari n'abagomba kuba baragiye muri congo Eh, barahari barenga ibihumbi cumi na bine Bar- barahari muri congo na hano muri south africa barahari kuko turababona aho bas- aho basaba impapuro tubabona buri gihe no muri uganda barahari ndashaka no muri uganda barahari none christine kuki we yatekereza ko abo duhereye kuri refugee international ugakurikizaho bariya group of experts bariya ba un noneho n'abanyamerika urumva perero ko avuga ko yivuganiye nabo kuki bavuga u rwanda gusa ntibavuge tanzania ntibavuge uganda ntibavuge ubu- congo ntibavuge hano muri south africa ko nabo ibyo ngibyo babikora kuki bavuga u rwanda rwonyine icya kabiri nshaka kugira ngo nibutse christine akwiye kumenya ko kuva muri mirongo icyenda na- na gatandatu u rwanda nta kindi ruhoramwo ruhora mu bintu by'intambara n'ibihugu by'ibituranyi Mhm.
mwibuke neza intambara zabaye hagati y'u rwanda na congo igihe cya mubutu igihe cya kabira intambara zakurikiyeho za cndp ibyakurikiyeho muribuka intambara zabaye n'abanyayuganda za kisangani mwibuke by'ejo bundi bya bya m ventura ariko munibuke n'imwe minsi yashize umubano mubi hagati y'u rwanda na tanzania igihe perezida kagame yavugaga ko azica kikwete mwibuke neza ibibazo byagiye biba hagati y'u rwanda na uganda kuva muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda kugeza ejo bundi ibihumbi bibiri n'icumi mumenye neza ibibazo bijya- bitajya birangira hagati y'aba- y'u rwanda n'ubufaransa none ko hari ibindi bihugu bimwe kariya karere ko hari congo ko hari uganda nyine ko hari tanzania kuki n'ubwo burundi kuki bavuga u rwanda rwonyine christine we yakwibajije akavuga ati ko hari ibindi bihugu byinshi biri muri kariya karere kuki we u rwanda rwonyine kuki utamubwira uti isi abarundi kuki batabonye muri za cndp ngo nabo usange bari muri congo kuki badatera tanzania cyangwa tanzania ivugiye kuri butere uburundi biterwa n'iki kuki abo baturanyi bavuga u rwanda gusa kuki abakozi ba ba loni bavuga u rwanda gusa kuki ibihugu nk'abanyame- nk'abanyamerika bavuga u rwanda gusa christine rero kubera yuko yenda ashobora kuba ntabwo ari umusirikare ashobora kuba yenda atari muri politiki ngo akurikire ibyo byakumvikana ariko babibayemo nkatwe turabizi ni ibyo kandi muhaye izo ngero uzitekereze utavuze n'uburundi gusa dutekereze ibyo bibazo byabaye hagati y'u rwanda na uganda hagati ya tanzania hano south africa abafaransa abo bose niba bi abanyarwanda nibo bagira ukuri Am- iyo miryango yose irabeshya ibyo bihugu byose bikabeshya noneho Abarwa- abanyarwanda bakagira ukuri
umurima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
umvire ushaha amagoti ndakubwira icyo nagutumiye urabona ko mu ntaye y'ikese heruka natsinzwe icese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavutse ariko navuze vyodami yego kandi urazi ko rirya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose Amahera?
yemwe naho ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze Eh, reka reka reka reka reka bijya bintu ntavyo noba ngishobora guhindura nukuri ko naho woraramwo yo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama Eh.
ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye nabaye indahiro mbi ntigwaza mu nda wa Mama mugabo shahu, ha?
Hmm, urababwira ko wari Ishwi, wihenze ishwi, ishwi.
none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana ha damiyano ndakubwiye jewe ndi umushinga ntaye nkaba n'icyabona muri rurya rubanza naho wompa inka zuzuye akabande Yo.
sishobora kurenga ku ndahiro uyasha ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare yo, yo, banjira yo, yo, yo, ubukenge yo, yo, yo.
ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri renos rimkus afatanije na inosa kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye mbifurije amahoro y'imana mugere kandi ijoro ryiza